mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitade cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazo ngiye kuremesha ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese inshuti bakunze aciye ntekereza kugira ngo imana yonyine niyabona ko bikwiriye cyangwa yonyine yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira ku ishuri nari nzi nyine yuko atagonzeho kwiga kuraje ntabwo noshobora kwimyesha uyu ni umwe mu banyeshuri baba baba igihumbi bamaze guheba amashuri mu burundi kuko anka kwimwesha nk'uko babisabwa n'ubushikiranganji bw'indero iyo nkuru co kimwe niyerekeye ikibazo c'ikena ry'imiti cabaye ndanse mu ikambi y'abarundi mutenderi ni muri tanzania turazigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko abana barenga amajana abiri bari baratwawe mu mirwi irwana muri sudani y'epfo baraye basubijwe mu miryango yabo ishami rya onu ryitaho abana unicef rigereranya ariko nubwo buri uko kw'abagera ku bihumbi cumi n'icenda muri ico gihugu bagikeneye kurekuzwa bamwe muri abo bana barekuwe kuno wa kabiri bari batwawe n'umuhari w'abarwanyi sslm abandi nabo bari batwawe n'umuhari splm bwabaye ubugira kabiri harekuwe abana benshi bahoze bari mu mihari y'abarwanyi aba mbere barekuwe mu kwezi kwa kabiri bagera ku bihumbi amajana atatu abo bace basubizwa mu miryango yabo abandi bashirwa mu bigo bitandukanye aho bafashwa na unicef igifungu kiracari cose ku bijanye no kumenya nimba umurwi w'abahinga mpuzamakungu bakora amatohoza baba barashitse mu gisagara ca Duma ni muri Siriya gutohoza niba harakoreshejwe ivyuka vy'umara mu gitero cabaye haraheze imisi icumi televiziyo ya Siriya hamwe n'ishirahamwe White Helmets ryabafasha gutabara vyatangaje ejo ko uwo murwi washitse Duma ariko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire muri Leta Zumwe za Amerika we yavuze ko mu kumuhingamo w'ejo uyo murwi utarashobora kwinjira neza duma abagenduzi bari bashitse muri siriya ku munsi wa gatandatu inyuma y'umunsi umwe leta z'ubumwe za amerika ubwongereza hamwe n'ubufaransa biteye misile mu bibanza vyoba bihingurigwamwo ivyo vyuka vy'ubumara bagashika ntibashotse bemererwa kwinjira iduma hafi y'umugwa mukuru damas ishami riharanira agateka kazina muntu human rights watch rifise icicaro new york muri leta z'ubumwe za amerika ryemeza ko abantu cumi n'icenda mu burundi bakubaguwe kuva itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi guheze human rights watch ivuga ko ivyo vyose bikorwa mu ntumbero yo guhatira abarundi gutora ego mu matora y'ibwirizwa nshingiro ategekanijwe itariki ya cumi n'indwi z'ukwezi kuza kwa gatanu mu itangazo ryayo ryo kuno wa kabiri human rights watch isigura ko inzego za leta n'urwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure bagirizwa gukoresha inguvu no kuremera abantu ngo bariko baraca mu nzira zose kugira amatora azobe kandi benshi batore ego abo baharanira agateka kazina muntu mu cegeranyo cabo batanga akarorero ko umuntu yakubiswe gushikaho yitaba imana n'uwundi yishwe leta y'u burundi ivuga ko ivyo vyagiriji ari vyo basohorera igihe cose himirije ibiringo bikomeye vya politike mu gihugu umushikiranganji w'ubutungane araba ivyo agateka kazina muntu martin ivy'abandi avuga ko iyo raporo idatandukanye n'izindi zagiye ziratangazwa ku gihugu c'u burundi radiyo ijwi amerika murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inshuti zacu mutwumva muri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com abafise facebook murakurikira bimwe mu biganiro byacu muciye kuri voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika abanyeshuri babigeme hafi igihumbi nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashuri mu gihugu c'u burundi kuva aho ubushikiranganji bw'indero bushiriyeho itegeko ry'uko abanyeshuri bose babwirizwa kwama bimosheje abavuganye na mugenzi wacu diane ndonse i bujumbura bamubwiye ko hako badohoka ku kwemera kwabo bemera kwitwa inkandagirabitabo kuva aho ubushikiranganji bw'indero bushinze ingingo mu ntango z'uyu mwaka w'ishure ko ata munyeshure azosubira kwiga afise umushatsi abanyeshure b'abigeme bafise ukwizera kunyuranye n'iyo ngingo ntibabandanije kwiga uyu ni umwe muri bo ari mu isengero la voix de dieu iri mu gisagara ca bujumbura avuga ko yari asigaje umwaka umwe ngo arangize igice c'amashure yisumbuye mu gisata c'ubuvuzi atwiganira uko vyamugendeye kugira ngo ahagarike tumusanze aho avuga ko yarose akazi ko kudandaza mu mangazini y'ibifungurwa iri mu gisagara ca bujumbura naragiye ku ishure pasiteri wacu arandika ikete abasaba tube turiga kubera yari yandikiye minisitiri amusaba yuko botureka tukiga tugatsindagira imishatsi yacu naturelle nk'uko vyahora nkuko vyahora ariko ntivyakunze nyene ntibatwemera avuga ati genda murindirire muhira ati nibabishura uzoza kw'ishuri mugana naguma ngenda ngerageza ariko ntibashoboye kunyemerera ko niga kugeza aho mutindura ataha gutsinda aho nguma muhira ndaguma mfata amanoti muhira turarindira ko batwishura ngo nsubire kw'ishuri biranka pfu, gushikayo rero nidesida kuza kurondera ubuzima hamusanze nubwo aba banyeshure batariko bariga nk'abandi bavuga ko atamubabaro bafise kuko bubahirije ukwizera kwabo aba n'abandi bayaze n'ijwi rya amerika je navyakiriye neza rwose kuko nari nzi yuko ntashobora kwiga mu gihe noba nkifise umushatsi kandi nk'uko nanje ndabizi yuko ntategerezwa kuwukuraho nk'uko jewe ukwizera kwanje kutandekura kuwukurako rero naravyakiriye neza kuko ntawashobora guhonyanga ijambo ngo kugira nje kwiga naciye ntekereza kugira ngo imana yonyene niyabona ko bikwiriye canke yonyene yishuye mu gihe tutazi hama tuzosubira kw'ishure nari nzi nyine yuko atagonzeho kwiga ko raje ntabwo noshobora kwimyesha je mbona ufise umushatsi muremure ni kuvuga ubwo urimosha kuvuvuka oya sindimosha kumva mvuga sindimosha niyo mpamvu atabwo noshobora kwimosha none abandi bana bona baja kw'ishure barabandanije wowe ukazosigara inyuma yabo uvyumva gute ndabifata uko nyene kuko nyene vyashitse yaba nyene narifise n'uburyo bwo kuja kuyandi mashuri batimyesha nariko banagiye abavyeyi ntibari bashoboye kurihira ya hari abandi bigeme batahevye kwiga n'ubwo ingingo y'uko abanyeshure bategerezwa gusa ku mitwe itaborohereza mu kwemera kwabo amida munezero wo mu idini ry'abayisilamu asanzwe yamana umwitwikiro mu mutwe atubwira uko abigenza kugira abandanye yiga nshitse ku ishuri ndambura hama nkinjira mu ishuri nkasubira kwambara vare ari uko nsohotse dutashe sinoheba ishure kandi ahizi ndiko ndondera ubumenyi naho imana rahma ni uwundi munyeshure wo mu muryango w'abayisilamu yiga ku ishure rya leta atubwira ko ingingo ibasaba kwimosha kandi ntibitwikire batayakira neza nka twebwe bamizima ntitwavyakiriye neza kubera batubujije kwambara ibitambara tuba twarabimenyereye sana ariko kubera itegeko risohotse ntitwava twanka kuryemera turarikurikiza uko nyene naho tutaba twabishimye gusa turemera gukurikiza iryo tegeko abavyeyi b'abana bahevye kwiga basaba leta ko igihe ifata ingingo ikwiye kubanza kuvugana n'indongozi z'amasengero kugira abana ntibaka uburenganzira bwabo jewe nk'umukristo nsaba leta yuko igihe iba ifashe ingingo nk'izo ikazishira mu kivunga ikazishira muri rusange abantu benshi barakunze kuvuga ngo ngo leta ngo ifashe itegeko ngo irarifashe ariko niyo babaza n'abakozi b'imana barongora imishaha bumve yuko ico kintu bafashe pas de règle sans exception nta tegeko ritagira ako ryisigariza abo bana bacu uko kwizera barabe no mu bindi bihugu leta si iri Burundi yonyene ni igihugu kiri muri Nations Unies barabe ibindi bihugu byose barabe muri EAC nibasanga bo muri Tanzania bahari bagasanga bariko bariga nungaha mu Burundi babone yuko tutari vyaduka ntiduhave dusanga natwe turiko tumera nk'abibagiwe mu gihugu kandi natwe dufise uburenganzira bwo kuba turavuka gihugu abanonosoye amategeko bavuga ko atategeko ritomora neza ibijanye n'ukwizera kw'amasengero umushingwamanza rutesha albert ni umwe mu banonosoye ivy'amategeko itegeko twovuga ryo barigenga amasengero ni itegeko riri mu ibwirizwa nshingiro aho ibwirizwa nshingiro ryemerera umuntu wese ku vyiyumviro vyiwe cane cane bijanye no kwizera kwiwe ahanini nta tegeko ridondora neza ibijanye n'ibyo amasengero be n'ukwizera kw'abantu hari iteko novuga rivuga muri rusange mu gifaransa bavuga les droits fondamentaux irindi tegeko naryo rya ministre ryatowe muri bibiri na cumi na kane ibijyanye no kwemererwa kw'amasengero nta kinini ngo ridondore uburenganzira mu byerekeye ukwizera kw'abantu uyu mushingwamanza rutesha albert abona ko iyi ngingo y'umushikiranganji w'indero itubahirije ibwirizwa shingiro kubera mu ibwirizwa shingiro ryemerera umuntu ukwizera yuko atezwa kugira ubwigenge n'uburenganzira mu kwizera iryo teko ry'umushikiranganji mu bisanzwe ryatezwa kutaba rije inyuma y'ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro niryo teko rikuru ku yandi mabwirizwa yose irindi teko riza kuza ritisunga ibwirizwa shingiro mu gifaransa bavuga ko riba riri nire ni ukuvuga yuko ataco riba rivutse urashobora no kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro igaheza igacira ifuta muri kino gihe abanyeshure batabandanije kwiga kubw'ingingo yo kwimosha yo mu bushikiranganji bw'indero benshi bicaye muhira bavuga ko bakora udukorwa two mu nzu hamwe n'ibikorwa vyo ku masengero hari n'abandi bavuga ko batomboye mu kuronka udukorwa tw'ubucuruzi bakora ico bikoze bizeye ko umwaka utangura bazoba bemerewe kwigana imishatsi yabo umwungere w'isengero la voix de dieu rimwe mu masengero yigisha kutimosha murishi isaac avuga ko bagera hafi ku gihumbi bahagaritse kwiga bakaba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu uyu mwungere abandanya avuga ko ikibazo c'ababigeme batiga kiri mu minwe y'umuhuza w'abarundi ijwi rya amerika ntiryashoboye kuronka abo mu biro vy'umuhuza kugira bagire ico babivuzeko i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse urakenuye cyane kuri iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ejo naho muzo tubararikiye harimwo iyerekeye abanyagihugu bo muri komini rumonge intara ya rumonge nyene mu burundi eh, batwe amatongo yabo kugira ngo yubakwemwo amazu y'abahoze muri site ya gitaza na kashi basaba gushumbushwa canke bagasubizwa amatongo yayo iyo nkuru tuzoyigarukako mu kiganiro iwanyu mu ntara c'umunsi w'ejo tumira amate gato amace tubandaniriza mu makambi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero nshuti bakunze imbere yo kuja mu makambi ndabatumire mu kiganiro muri isanga cuno munsi saa kumi mugenzi wacu ejo ni mukankusi araza guca iganino ivyerekeye amaraso atandukanye y'abantu hariho abadashobora kurondokera hamwe kuko badasangiye amaraso ahwana abandi nabo ugasanga hari izindi ngorane bafise bivanye n'ubwoko bw'amaraso yabo mukaba mufise ikibazo cose cerekeye amaraso muze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu igihe c'isaha cumi hama mukurikirane ico kiganiro mu makambi duhereye muri murongwe na rusenda aho ishirahamwe adra ryatanguje umugambi wo gufasha impunzi z'abarundi ziri ayo makambi abarizwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo guteza imbere imiryango yabo biciye mu gukingira ibidukikije inkuru irambuye na mugenzi wacu vedaste ngabo iyi gahunda yo kwigira no kurengera ibidukikije itangijwe n'ishyirahamwe rya adra mu mujyi wa baraka ikazibanda kuri gahunda yo gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye kwiteza imbere binyuze muri gahunda yo kwihangira imirimo ndetse no kurengera ibidukikije nk'uko bitangazwa na leo safari umukozi ushinzwe gahunda yo kwigira mu ishyirahamwe rya adra none twaramukiye mu gikorwa nka adra cyo gushyira ahagaragara no gutanguza ku mugaragaro proje tuzakora mu nkambi y'abarundi ya murongwe na rusenda kandi iyo proje izaba ni proje iri finanse na hcr iyo proje hateganijwe amadolari ibihumbi magana ane na mirongo itanu muri ayo mafaranga ni amafaranga atanzwe na hcr ni ibihumbi bishika magana ane na adra ikazashyiraho ibihumbi bishika mirongo itanu by'amadolari kugira ngo uwo mugambi ushike kandi tugere kuri icyo twifuza kugeraho kugira ngo duteze abantu imbunzi imbere ndetse tuzifashe kwiteza imbere no kwiyubaka emmanuel ntirampeba ni imwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu rusenda yari yitabiriye uyu muhango wo gutangiza ku mugaragaro umushinga w'ishyirahamwe rya adra umushinga wo gufasha impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bagera ku bihumbi birindwi kwiteza imbere binyuze muri gahunda yo kwigira avuga yuko iri shyirahamwe rije ari igisubizo by'ukuri kuri adra ku mugambi wayo wo kuza kugira ngo ibane n'impunzi ifashanye mu kugira ngo zize zibe ko murabona ko ari yaje hageze kuko ejo bundi baheruka kudupunguza twahora ku madorari y'icumi n'atanu tuhagiye ku icumi n'abiri ubu abantu bafise ubukene bwinshi barafise baguma biyumvira ukuntu bo kwiteza imbere barondera imitwe aha na hariya ariko ubu adara rero ikaba izanye umugambi wayo kugira ngo iraba ukuntu yofasha impunzi zitari nke yashize mu gitigiri c'ibihumbi indwi ni ukuvuga ku muryango ku muryango wose bazotoramo umuntu kugira ngo batwigishe ariko rero hakaba hariho batumenyesheje ko ibice bishika mirongo itatu ku ijana bizoba ari iby'abakongomani muri ibyo bihumbi ndwi umva rero mu ikambi tuzoba dufise ibihumbi bishika bine n'amajana icenda by'impunzi bizofashwa muri ubwo buryo twe ku iwacu turabona ko ije ihagaze mbere ahubwo yari yaratebye kuko abantu baratangiye kwihebura ati ngira ntibigishobotsa ariko ubu izodufasha kugira ngo twiteze imbere ari nk'akantu haseri yahora ifasha turaba ukuntu noneho twoza turakifasha atari iminsi yose kwama duteze amashi tubabwira ngo muduhe badufate uko bishakiye marishare ninahazwe ni urubyiruko rwo mu nkambi yo mu rusenda atangaza yuko iyi gahunda ya adra izabafasha nk'urubyiruko rutuye mu nkambi kwivana mu bukene binyuze mu myuga ishyirahamwe rya adra ryabasezeranyije ko rigiye kuzabigisha ubona ko rwaruka tutwari twaribagiwe tutagira icyo dukora mugabo mu byo bavuze bemeye bavuze yuko harimo ibyo kwigisha imyuga byadushimishije cyane turiteze yuko ejo tuzova muri buno bushomeri turimo uruhande rw'abagore batuye mu nkambi ya rusenda na murongwe bari bamaze iminsi bafite inyota yo gukora ubucuruzi buciriritse ariko kutagira umutahe bikababera imbogamizi hari icyo nabo biteze kuri iyi gahunda yo kwigira ishyirahamwe rya dara ryatangije twiteze yuko izoduha imitahe ikadufasha kugira ngo dushobore kwisunura tuve mu bukene twebwe abakenyetsi ntitwadandaza kuko atamitahe twari dufise gusa hariho bamwe bamwe bashoboye kuza baragerageza akarongo udutahe duto duto tw'itomati n'uturengarenga nuko mwumenya yuko umuhango wo gutangiza uyu mushinga uzamara umwaka wose ukorerwa mu nkambi yo mu rusenda n'iy'imurongwe ndetse no mu baturage b'abakongomani bakiriye izi mpunzi z'abarundi wari witabiriwe n'abahagarariye haseri baraka n'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'abayobozi batandukanye ba leta bakorera mu karere ka fizi bedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika ibaraka ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo nari nabicaye ku masonga nkitangura abarundi bahungiye mu kambi ya mutenderi muri tanzania bataka gushigikirwa bikomeye amagara yabo akitabwaho gusumba usibye ubukene bw'amavuriro imiti mwimwe n'umuzi w'ibuye imutenderi babibwiye ijisho ry'ijwi ry'amerika mutenderi james jovin mu nkambi y'impunzi mutenderi itunze impunzi z'abarundi barenga ibihumbi mirongo ine n'icyenda hari amavuriro abiri gusa icyo kigatuma abantu baba benshi bakeneye kuvurwa buri munsi abavurwa ku munsi ni abarwayi barenga ijana na mirongo ibiri benshi usanga ku ivuriro ni abibungenze abana hamwe n'abatama ariko ikibazo gihambariye impunzi mu nkambi ya mutenderi ni imfashanyo z'amagara y'abantu zidakwiye no kutaronswa imiti ikwiye kuvura indwara barwaye bigatuma baheba kujya mu bitaro kuvurirwayo bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika muri zoni munane mu nkambi y'impunzi mutenderi bemeje yuko ubuvuzi ari ikibazo gihambaye cyane mu nkambi kubera imiti ihari ariyo kuvura malariya gusa urasubiye kugenda urwaye mu nda wumva uruntu ruhaye ruguhotora bakaguha izo nani parasitamoro bakongera bakaguha nani aro zonyene kandi ibyo navyo ari bivura malariya ukiyumvira ati none ibi biza kumfasha iki ugize ngo waba wabaza bakakubwira ati nta miti ihari none twe tugiye kuba abantu maze kugenda kenshi ndabaza mbega nta gipimo cha tifoide kibaho bavuga ngo ico gipimo ngo ntikigira kibaho ngaha none munzi kuko hataba abantu bagwara tifoide aho ugiye hari igihe bace bakwandikira paracetamol kandi urwaye tifoide kandi ukaba urwaye naho baba urwaye malariya cyangwa ibiki hari igihe bakubwira ngo nta miti iriho reka tukwandikire parasitamoro gusa ntuze kubwira hano nta kundi ngo wihangane basavye ishirahamwe kuruwa ruje rikorera mu gisata co kubungabunga amagara y'abantu kongera imiti batanga no kuvura indwara zitandukanye kugira ibitigiri vy'abatama abana batoyi n'abavyeyi bitaba imana bariko baribaruka bigabanuke mu nkambi nk'uko kimeze ubwa mbere twarasabye batwongereza amavuriro amavuriro barayongera rero kuba barongeje amavuriro muga- si uko imiti yaciye yongerwa ahubwo nibazana imiti ikwiye twosaba twoba ari nk'ibishoboka twosaba abagira neza ko bota- tugarukira kubera ugiye kwivuza bakubwira nta miti baho nta yiriho ngo ihangane genda muhira none ubwiye muhira twaciye tubaza ntububwiye gupfa canke ugira nti twebwe ikintu twosaba twosaba aba- ababijejwe ko boyongeza inguvu kugira ngo natwebwe batugarukireko kuko abantu abantu bamwe bamwe tuza twarabaye nabi bamwe bamwe twarahevye hari n'uwuvuga ati jewe aha ndagwaye n'ubwo ngwaye n'ubwo nogenda ku bitaro sindi bukire akaca yitega ko arokira canke arosinzikara nta kindi umuvugirizi w'ishyirahamwe kuruwa ruje rikorera mu gisata co kubungabunga amagara y'abantu mu nkambi y'impunzi mtenderi bwana juma ismail mahadhi mu kiganiro yahaye ijwi ry'amerika yemeje yuko buri uko umwaka utashe abantu barenga cumi na batanu bitaba imana kubera bakunda gukoresha imiti y'ikirundi bakaja ku ivuriro baremvye gose yavuze yuko ishyirahamwe kuruwa ruje rihimiriza abantu bose barwaye kujya kwivuza ku ivuriro kugira baronswe imfashanyo z'amagara y'abantu zikwiye naho ibibazo by'imiti idakwiye ari byinshi bivana n'abantu benshi bakeneye kuvurwa Sisi tumeshazoeleka kwamba kazi yetu ni kutibu na nini na nini. Tunakutana na mtu anapokuwa anaumwa.
abantu bose ngaha mu nkambi barazi yuko akazi kacu ari ukuvura abarwayi kandi duhura n'umuntu burya arwaye ariko ikibazo kinini dufite ngaha ni uko abantu baza barembye rwose icyo rero kigasaba yuko dukoresha imiti ihambaye cyane icyo dusaba ni ukubona yuko abantu bose baza ku ivuriro batararemba cyane kugira dushobore kubavura tudakoresheje imiti irenze ikindi ni uko tuvura abantu benshi kurenga ibitigiri ibyo dushoboye kuvura ahandi ho tubahimirije abarwayi bose kugera mu isibitari batararemba kugira tubavure batararonka ingorane zirenze mu Wale ambao wameshapata madhara ni kuhakikisha wale ambao hawajapata madhara wasiyapate.
mu nkambi y'impunzi mutenderi hari amavuriro abiri ivuriro rikuru riri muri zone ya mbere hama ivuriro rito riri muri zone ya gatatu ayo mavuriro ku munsi ashoboye kuvura abantu mirongo itanu gusa ariko abavurwa ku munsi n'abarwayi barenga ijana na mirongo ibiri mutenderi mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iby'amagara y'abantu mu kanya duca tubibandaniriza ku kiganiro kiza kwitubwira ingene twobungabunga amagara yacu no musi mugenzi wacu eugenie mukankusi akaza kuyaga ni umuganga yatumiye ku bijanye n'indwara y'igituntu reka tubahe akanya batuyagire
igituntu ni imwe mu ndwara icumi za mbere zihitana abantu benshi ku isi hose mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abantu miliyoni icumi n'ibihumbi magana ane barwaye igituntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi bahitanywe n'iyo ndwara abo barimo ibihumbi magana ane bari bafite umugera wa sida dore ko igituntu ari imwe mu ndwara z'ibyuririzi bya sida impfu zirenga igipimo cya mirongo icyenda na gatanu ku ijana zituruka ku gituntu zabonetse mu bihugu bikennye ishami rya oni ryita ku buzima oms dukesha iyi mibare rivuga ko igituntu ariyo ndwara ihitana abantu benshi bagendana virusi ya sida vih sida mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu igituntu cyahitanye abantu babarirwa muri mirongo ine ku ijana bagendana uwo mugera wa sida oms igereranya ko ubuzima bw'abantu miliyoni mirongo itanu na batatu bwarengewe n'uko bagize amahirwe yo gusuzumwa iyo ndwara y'igituntu babasha kuvurwa hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gusezera icyo gituntu mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni imwe mu ntego z'ubuzima oms yihaye zizafasha ingamba z'iterambere rirambye niyo mpamvu tariki makumyabiri n'enye ukwezi kwa gatatu ari itariki ngarukamwaka yo gukangurira rubanda ingaruka z'indwara y'igituntu ku buzima no ku bukungu oms ikaboneraho gushishikariza ibihugu kongera ingufu mu bikorwa rusange byo gusezerera indwara y'igituntu ku isi uyu munsi rero twatumiye dr gahase mutembayire wo mu ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc kugira ngo adufashe kumva neza ububi bw'iyo ndwara n'ikirimo gukorwa mu gufasha rubanda kubungabunga ubuzima barwanya iyo ndwara none dr mutembayire mu rwanda ingamba zo kurwanya iyi ndwara y'igituntu zihagaze gute ingamba zo kurwanya indwara y'igituntu zirahari nyinshi niyo mpamvu indwara y'igituntu yagiye igabanuka muri iyi myaka ishize turegeranije imibare umuryango w'abibumbye wita ku buzima igaragaza ku bijyanye n'u rwanda igaragaza yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane twari dufite abarwayi mirongo itandatu na batatu ku bantu ibihumbi ijana niho twabonaga umwaka wa bibiri na cumi na kane mu rwanda ariko ubu ngubu tugeze ku bantu ibihumbi mirongo itanu ku bantu abarwayi mirongo itanu ku bantu ibihumbi ijana umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo rero tugere kuri izi ntego twagerageje gushyira ubwego ibikoresho bishya byaje mu buvuzi tugerageza gushyira imiti ahantu hose hari amavuriro mu gihugu tugerageza kwegereza imiti kugera no kuri mu bajyanama b'ubuzima bwaha imiti abarwayi niyo byatumye dushobora kugabanya utuntu mu gihugu cyacu muri make noneho nagira ngo musobanurire abantu indwara y'igituntu ari indwara ki indwara y'igituntu ni indwara yandura ikandurira mu mwanya w'ubuhumekero ni indwara iterwa n'agakoko kitwa basido koci kakaba karavumbuwe mu mwaka w'ibihumbi magana inani na mirongo inani na kabiri n'umudage witwaga dr robert koci kinjirira mu mwanya w'ubuhumekero ni ukuvuga ngo gafata ibihaha kakongera kasekera no mu bindi bice byose bigize umubiri uretse umushatsi hanyuma igituntu kigaragara gute umuntu yamenya ate ko afite igituntu indwara y'igituntu kugira ngo umuntu amenye ko afite indwara y'igituntu ni ibimenyetso dukunda kwigisha abantu ni ukuvuga ngo abakorora akaba yaragabanutse ibiro ukurikije uko yari asanzwe ameze akaba agira ibyunze byinshi nijoro akaba acika intege cyane akagira n'umuriro mwinshi urengeje ibyumweru bibiri
ubwo rero umuntu yamenya ko afite igituntu abonye ibyo bimenyetso yakora iki rero iyo amaze kubona ibyo bimenyetso ni ukuvuga ngo iyo akorora akaba arengeje ibyumweru bibiri cyangwa se afite umuriro urenze ibyumweru bibiri yarivuje mbere yaho ntabone igisubizo ku mubiri we ni ukuvuga ngo ahita ajya kwa muganga noneho akabibwira muganga ibyo bimenyetso kugira ngo ashobore kumusabira ibizamini bijyanye no kugira ngo barebe ko afite indwara y'igituntu
ingorane mukunze kubona cyangwa se inzitizi imbogamizi ziboneka mu kurandurana n'imbizi iyi ndwara y'igituntu ni izihe
imbogamizi dukunda kubona ni umubare munini w'abanyarwanda batarasobanukirwa neza indwara y'igituntu n'uko yakwirindwa ikindi kibazo dukunze kubona ni umubare munini w'abitabira gukoresha serivisi z'ubuzima ku gihe ni ukuvuga ngo hari abantu baza batinze abarwayi babanza kujya kwivuza mu bapfumu cyangwa se ku bavuzi ba gihanga mbere y'uko baza kwa muganga bakaza barazahaye indwara yaramaze kugera kure ikindi kibazo dufite ni abadafata imiti neza uko bikwiye ni ukuvuga ngo akayifata hashira amezi abiri akaba arimutse agiye ahandi cyangwa se arimutse agiye mu kindi gihugu rimwe na rimwe bikadutera ikibazo cyo kumenya aho yagiye nibyo bibazo dukunze guhura nabyo mu gusoza rero ni izihe nama muri makeya mwaha abakurikiye radiyo ijwi rya amerika ku byerekeye indwara y'igituntu inama twagira abantu ya mbere ni uko twabwira ko indwara y'igituntu igihari kandi ivurwa igakira iyo ufashe imiti neza ukihutira kujya kwa muganga ibimenyetso twababwiye ni ibimenyetso bine ni ukuvuga kugira umuriro mwinshi urengeje ibyumweru bibiri inkorora irengeje ibyumweru bibiri kugira ibyunzwe cyangwa se kunanuka cyane bidasanzwe bisaba yuko wihutira kujya kwa muganga ugafata imiti neza ukayifatira igihe kandi ugakurikiza amabwiriza ya muganga
ubwo rwose nagira ngo nongere mbashimire cyane uyu mwanya mwafashe kugira ngo mutuganirire murakoze namwe
arakoze mugenzi wacu hejuru ni mukankusi kuri ibyo by'igituntu yari kwabaza muganga grace mutembayire wo mu ishami rishinzwe kurwanya indwara y'igituntu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda ubuzima niyo magara mu burundi nuko rero nshuti bakunzi n'ijwi rya amerika n'intunga haduce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya diane nahazwe mwari kumwe innocent kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur thomas yari muhinga bw'ibyuma twemye twifurize kugira umunsi umunsi mwiza ariko muraze kuba hagufi y'amaradiyo yanyu saa kumi mu kiganiro muri isango uno munsi barabayagira ijerekeye amaraso igihe cy'isaha cumi na zibiri naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho haza kuba ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanigwe mwumviriza ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye
So make you dance for me. I want to love you.